bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro by'inogenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe muri bibiri na cumi n'icyenda mwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no kuri facebook vowa radiyo yacu youtube yacu ni radiyo yacu vowa ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jowe diane nininahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangira ijambo amakuru turafitiye muri kano gatondo tuyahere mu by'umutekano mu burundi aho abantu batatu basize ubuzima mu gitero cagabwe kuwa gatanu ku mugoroba mu nywero buri muri kartiye ya rohero iherereye hagati na hagati y'igisagara ca bujumbura ni igitero cakomerekeyemwo abagera kuri batanu mugenzi wacu rero jurika neza akorera mu biro vy'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya adufitiye ibindi kuri ino nkuru
igitero cyabereye mu kirabo kiri muri karitiye na zone rohero komine mukaza hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi mu masaha atatu y'ijoro abantu batatu bose b'igitsina gabo baciye bahasiga ubuzima bagera kuri batanu nabo barakomereka mu bakomeretse harimwo nyene w'ubunywero umwe mu bahasize ubuzima yakorera banki nkuru ya repubulika y'uburundi brb bamwe mu bari bahari bemeza ko vyaboneka neza ko bagize igitero bari bagambiriye kwica abo bantu kandi bari babagendereje amakuru ijwi rya amerika ryaronse nuko bacinjira abagizi ba nabi baciye mu muryango ugana kuri kontwari aho banyakwigendera bariko bivunira akanyota kandi bakaba binjiye nk'abantu basanzwe bahazi umengo baroye nabo nyene kwivuna akanyota mu nyuma umwe muri bo yumvikanye agira ati barasenga barya ikindi bamwe mu bari bahari bashikiriza ni uko vyibonekeza ko intumbera bagize igitero bari bafise ko ari ukwica vyonyene kuko ata kindi kintu na kimwe bagiye bivye bahejeje kwiha inkumbi abarashe baciye buriye imodokari batungwa nayo bameze bamwe mu bari bahari bagerageje kubakurikira bacamijemo grenade mu butumwa bwanditse icegera c'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abantu batatu aribo biciwe muri ico kirabo catewe moyize nkunziza yemeje ko imodokari yazanye abicanyi yamenyekanye mugayo imparati yayo atabashoboye kuyibona yongeye ko kwinyamiramabi yazindukiye kuraba ivyabaye kandi amatohoza akibandanya naho ata bindi vyinshi yashikirije twahavuye tumenya ko abakozi batatu b'igitsina gore gusa bakora muri ico kirabo bazindutse barahagarikwa n'igipolisi iki gitero kibaye inyuma y'igihe kirekire kirenga umwaka ata bitero bivugwa mu nywero bwo ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bujumbura ariko mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ushira uwa kane abantu bitwaje inkoho barishe umukenyezi muri zone ya kanyosha mu manuko bwa bujumbura bamusanze ariko yoza umwana mu nzu baca baramurasa eroje wirikaneza nairobi ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eroje wirikaneza mu rwanda naho leta y'ico gihugu mu ntango zino ndwi yarafashe icemezo gisaba amashure yose ya leta canke afashwa nayo kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda abana bo mu kiciro ca mbere c'amashure atangura ni ingingo itaguye neza abasanzwe barerera mu mashure yigenga nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu i kigali mu rwanda asumta kaboyi leta isaba ko ururimi rw'ikinyarwanda rwakwigishwa kuva mu mashuri y'incuke kugera mu myaka itatu y'amashuri abanza nyuma yaho abarimu bakabona kwigisha indimi z'amahanga leta ivuga ko abatarakurikije iyi gahunda babikoze babigambiriye kuko yashyizweho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndayambaje irene uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi rebu yabisobanurira dijwi rya amerika kuva n'integanyigisho tugendeyeho yatangizwa amashuri yacu bibiri na cumi na gatandatu tabo dukoresha byemewe mu burezi gukurikiza porogaramu y'igihugu biri muri izo ndimi ndavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubu ugiye mu mashuri yacu ukareba igitabo cy'imibare umwaka wa mbere cyanditse mu kinyarwanda cyaba icy'umunyeshuri cyangwa se icya mwarimu niko bimeze rero kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu ni ukuvuga mu by'ukuri iki ntabwo ari ikintu gishya ni ibintu bisanzwe ari mpamvu tubwira amashuri mu by'ukuri kubikurikiza ahubwo tukibaza amashuri atarabikurikije yakurikizaga iki k'ibitabo byemewe bikoreshwa mu mashuri y'u Rwanda k'integanyigisho dufite ifite ibyiteganya ibindi bakurikiza ni ibihe aho tubona ikibazo ni ku mashuri nayo make makeya yigenga nayo mu by'ukuri asabwa kugaruka ku murongo cyane ko mubizi ko buriya mashuri yigenga ahabwa uburenganzira bwo gukora na minisiteri y'uburezi nta mpamvu rero yo kuguha uburenganzira bwo gukora ngo ugende ukora ibitandukanye n'ibyo waremeye gukora cyane ko iyo uri ishuri rikurikiza porogaramu y'igihugu wagombye kuyikurikiza hanyuma waba uri ishuri rikurikiza porogaramu mpuzamahanga nayo urumva ko ukurikiza ya porogaramu mpuzamahanga icyo basabwa gusa buriya ni uko bigisha ururimi rw'ikinyarwanda nk'isomo leta ivuga ko iki cyemezo kireba bose ariko ababyeyi basanzwe barereshereza mu mashuri yigenga bo bavuga ko ibi bije kuvangira uburezi bw'abana babo bari basanzwe bigishwa mu ndimi z'amahanga minisiteri y'uburezi y'u rwanda igira impinduka nyinshi guhera mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ku bwa minisitiri nsekarije no kugeza uyu munsi wibaza impamvu hahoraho impinduka rimwe bati twigishije ikinyarwanda tugera aho twumva ntibishobotse turabihindura noneho umwana atangira hasi igifaransa ariko iyo ugeze kuri kuri terena ukareba uko ibintu biba birimo kugenda byica mu mutwe w'abiga ukabona ko byaba abigisha cyangwa abigishwa bombi barasa nkaho bari mu rujijo ntabwo bazi ngo ejo bizarangira bite izo mpinduka zose rero umwana agenda akura azireba ku buryo azagera nko mu wa gatandatu atazi niba yiga mu kinyarwanda niba yiga mu gifaransa niba yiga mu cyongereza hasigaye w'amahirwe wiga mu ishuri mpuzamahanga kandi urabizi ko abanyarwanda bashoboye kwigisha abana bo muri ayo mashuri ni bangahe ikigo cya leta gishinzwe uburezi reb cyemeza ko amashuri ya leta yose yakurikije izi nyigisho zo gutanga amasomo mu kinyarwanda ndetse ko hari n'amashuri make yigenga nayo yatangiye gukurikiza iyi gahunda gusa ko hari amashuri make ataritaye kuri iyi gahunda ibi bikaba bizagira ingaruka ku bana mu gihe bagiye gukora ibizamini buri ikizamini cya leta kiba kibumbye icyo nakwita ubumenyi bwose buri muri cya cyiciro cy'amashuri umuntu arangije none se niba umwana amaze imyaka itatu yiga mu rurimi rutandukanye n'ibyo yakagombye kuba yigamo umunsi bazabaza kuri bya bindi yakagombye kuba yarize bizagenda gute cyane ko nk'uko nabikubwiye niba uri kwigisha mu rurimi rutandukanye yewe ukanakoresha n'imfashanyigisho zitandukanye n'izemejwe umunsi bazabaza cyangwa se babajije ibiri muri bya bitabo byakagombye kuba byigishwa uwo mwana azasubiza iki aho ngaho rero tuba tugomba kureba ahubwo tugafasha abana kugira ngo mu by'ukuri bagume muri wa murongo waratanzwe amabwiriza atangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi unesco asaba ibihugu kwigisha abana mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu rurimi kavukire rw'igihugu mu cyiciro cya kabiri akaba ariho batangira kwiga mu ndimi z'amahanga nyuma yo kubanza kumenya ururimi kavukire rwabo hari abasanga ibi byemezo byagira akamaro mu gihe bije bireba abana bose b'igihugu bamwe mu babyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika basaba abayobozi gutanga urugero bakavana abana babo mu bigo bifite amasomo ari ku rwego mpuzamahanga bakaza kubigisha mu kinyarwanda umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi dr munyakazi isaac aherutse gutangaza ko abafite ibigo by'amashuri bitubahiriza iyi gahunda ko ibi bigo bishobora gusubiza ibyangombwa byahawe na leta asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi nawe we urakoze kuri iyo nkuru ndahibutse ko umwandanya kumviriza ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika mu masaha nk'aya iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye mujye kubana muri studio nitwa Nicole Giraneza nkaba nabahaye ikaze muri iki kiganiro imibare yashyizwe hanze na minisiteri y'urubyiruko umuco na siporo mu rwanda yerekana ko urubyiruko ari abantu bari hagati y'imyaka cumi n'ine kugeza ku myaka mirongo itatu n'itanu mu rwanda abarenga mirongo itanu ku ijana by'abaturage ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka makumyabiri aho usanga benshi mu rubyiruko bibera mu mujyi kurusha ababa mu cyaro mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'abangavu batwara inda zitateguwe bataruzuza imyaka y'ubukure mu bushakashatsi bwakozwe na rwanda demographic health survey bwerekana ko imibare y'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka igenda yiyongera aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bavuye kuri gatandatu n'igice kimwe ku ijana kugeza kuri karindwi n'ibice bitatu ku ijana muri bibiri na cumi na gatanu ese byaba biterwa n'iki turaza kumva icyo abaturage babivugaho twaganire kandi n'umwe mu bangavu batwaye inda bataruzuza imyaka y'ubukure adusangiza uko abayeho kuri ubu ndetse n'inama agira abangavu muri rusange turaza kumva ikiganiro twagiranye n'umukozi w'akarere ka kamonyi ushinzwe uburinganire n'iterambere atubwire zimwe mu ngamba bafashe mu guhangana n'iki kibazo ese uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ni uruhe nimukure urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu muco nyarwanda kwibaruka umwana ni ikintu gikomeye cyane kuko bigereranywa nk'umugisha ukomoka ku mwana bisobanura kandi kwagura umuryango ndetse bikanatera ibyishimo ababyeyi amateka y'u rwanda agaragaza ko byari ikizira ko umukobwa abyarira mu rugo ibi ni ukuvuga kuba yabyara ariko atarashyingirwa byafatwaga nk'igisebo gikomeye ku muryango umukobwa avukamo ndetse hambere iyo byamenyekanaga ko umukobwa atwite atarashyingirwa baramurohaga uko ibihe bigenda bisimburana umuco wo kuroha abakobwa batwariye inda mu rugo wagiye ucika hagenda hashyirwaho gahunda zo kwigisha abangavu ndetse n'ingimbi ibijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere mu mashuri kuri ubu u rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure bikabagiraho ingaruka nyinshi zirimo kuva mu mashuri kurwara indwara zitandukanye ndetse zanabaviramo urupfu twaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu karere ka ruhango nuko twumva icyo batekereza kuri iki kibazo ese ni iki gituma imibare y'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure irushaho kwiyongera mu rwanda reka tubumve ikibazo gihari ngewe injya mbona ni ikibazo cy'ubukene gituma abakobwa bishora mu buraya kuko baba babuze ubushobozi umukobwa wifite uvukira iwabo bafite amafaranga ntabwo bajya bamushuka kuko ubu uri kuvuga ngo nimushuka ise yangurikirana ngahanwa n'amategeko abakobwa bakunze gufata inda z'indaro baturuka mu byaro baje mu mugi gukorayo akazi bagerayo bamara gusirimuka hari n'igihe na bosi wamutera inda bitewe n'uko ababona furusheri afite zimaze kubona amaze kubona ko arutana mugore we umubosi we akamufata akaba yanamusambanya akamutera inda yarangiza akamubwira ati wowe uzabigira ibanga ntuzavuge ko ningewe waguteye inda nzagufasha mu buryo bwose bushoboka ubukene butuma yishora mu busambanyi kugira ngo arebe ko yabona amaramuko ni ubushomeri ko atari ubushomeri afite ikintu ntabwo ntabwo yabyishoramo uko mbibona nshingiwe na ku bana bamwe twirirwana hirya no hino uko mbibona benshi wenda aravuga ati ni nanga kuryamana nawe akenshi ati ni nanga kuryamana nawe yaranyanga kandi kubona wenda nta muhungu mfite hano hafi dukundana reka mbye birene ndebe ko yanyemerera urukundo ya donke kwa kundage namwe afekta bikururanaho basohokanye hirya no hino akikangura byabaye ngiye niko mbibona wenda batinya ngo baranyanga cyangwa se aragenda mvunga wenda ndi umuturage iki n'iki akakebera rero akemera ko baryamana kenshi atanabiteguye akenshi bipfira mu muryango usanga ababyeyi babyara abana ubundi ntibabiteho ntibabahe ubumenyi bw'ibanze bagomba gukura mu rugo ikindi kigeretseho ugasanga banza no kubajyana mu ishuri ugasanga umwana atangiye kuba inzererezi cyangwa atangiye kwishakira imibereho akiri mutoya bigatuma rero nubwo yabona umugabo umushukashuka amwaka amafaranga uwo mwana azagera akabyemera atari uko abitewe n'iki kindi ahubwo ari uko nyine ari gushaka imibereho ariko wenda iyo ababyeyi bako baramubyaye bakamuha uburere bukenewe nk'umwana bakamujyana mu ishuri uwo mwana ari kwitekerezaho akamenya yuko agomba nawe gutegura ubuzima bwe akazagera ahantu heza ariko kubera ko ibyo bintu umwana ashobora kubivuzwa akiri mutoya bituma yishora mu ngeso izo ari zose cyane cyane akaba afite n'imitekerereze idateye imbere ikindi kintu cya kabiri nabonye kibitera ni uko ahanini habaho gushishirwa abantu bafasha abana bato ku ngufu
maze aba baturage bo mu karere ka ruhango batugejejeho ibitekerezo bitandukanye bamwe bagize bati biterwa n'uko umuntu aba atishoboye akenshi usanga abakobwa bava mu cyaro bakajya mu mujyi ari bo baterwa inda abandi nabo bati biterwa n'uko baba badashaka ko abo bakundana babanga kuko banze ko bakora imibonano mpuzabitsina ese wowe uduteze amatwi ubibona ute ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ndi kumwe na mugenzi wanjye hano christelle wikeza ngiye kumuha akanya atugezeho ubutumwa bwamaze kumugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ariko mbere y'uko atubwira ibitekerezo by'abakunzi bacu reka nanjye mbanze mubaze ese wowe ku giti cyawe ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe niko birakoze ngewe mbona uruhare rw'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe icya mbere ni ukwifata ariko mu gihe uri umukobwa ubona ko byanze hari ubundi buryo mwakoresha nko gukoresha agakingirizo ndetse no kuboneza urubyaro urakoze cyane christella kudusangiza igitekerezo cyawe noneho nguhaye ikaze kugira ngo utugezeho ibitekerezo byamaze kukugeraho
hari ubutumwa bumaze kutugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko irebana n'uruhare rw'abakobwa n'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe reka duhere ku butumwa bwa natali aravuga ko abakobwa bakwiye kubanza kwemera no kwakira ubuzima babayemo bakaba siriyasi niba yemeye cyangwa ahakanye mu byo yiyemeje ati ikindi bakaba n'abanyakuri nyangezi we aravuga ko abangavu bakwiriye kwirinda imibonano idakingiye bityo bakaba banirinze n'inda zitateganyijwe dukomereze kurema aravuga ko abakobwa bajya babanza gushishoza ku cyamuhuje n'umuhungu cyangwa n'uwo mugabo ati hanyuma umukobwa akirinda impano za hato na hato zidakenewe zamushuka ati gusa ari umukobwa wumva akuze akora ibyazi yafata icyemezo cyo gukoresha agakingirizo mu butumwa bwe arasoza avuga ko inama nyamukuru yaha abakobwa ari ukwifata ivete we asanga uruhare rw'abangavu n'abakobwa ari uko bajya bavuga oya bakomeje mu gihe baguye mu bishuko ndetse ikindi bagahora bafite n'intego y'ubuzima ernest we asanga icyakorwa ari uko abakobwa bagakwiriye gufashwa gusobanukirwa ingaruka zigera ku mukobwa watwaye inda bitateganyijwe ati bityo n'abandi bajya babifatiraho urugero bakirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse bakanagana serivisi zo kuboneza urubyaro
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kubyara no kurera byari inshingano za buri munyarwanda wese mu rwanda rwo hambere uburezi bwo mu muryango bwatangiraga umwana bakimutwita kuko hari imihango yakorwaga n'imiti yanywebwaga ku mugore utwite kugira ngo azabyare neza kandi abyare umwana umeze neza mu rwanda rwo hambere abagore batwite bakoraga imihango yitwa kurera inda yabaga irimo kunywa imiti kwisiga amavuta kunywa amabumba n'ibindi kugira ngo inda itabakoroga umubyeyi akaba yayigwaho arimo abyara cyangwa umwana akazavuka afite indi miziro umwana yamaraga kuvuka bagakomeza kumutoza uburere kugeza abaye ingimbi cyangwa umwangavu kuko nibwo umwana yashoboraga kuva mu rugo akaba yajya mu yindi mirimo dore ko ari nabwo abana bo hambere batangiraga kwambara umubyeyi w'umugore yashoboraga kwihererana umwana w'umukobwa akamwigisha kwifata neza n'indi mirimo yo mu rugo nubwo leta y'u rwanda yashyizeho gahunda yo guteza imbere umwana w'umukobwa akaba yajya mu ishuri akiga kaminuza uko bucya n'uko bwira imibare y'abangavu batagira amahirwe yo gusoza amashuri igenda irushaho kwiyongera bitewe n'impamvu zirimo no gutwara inda zitateguwe tuyisenge louise afite imyaka makumyabiri y'amavuko atuye mu karere ka gatsibo umurenge wa rwagitima ni umwe mu bangavu bagize amahirwe make yo kubyara bakiri bato ndetse bikamugiraho ingaruka zo kudasoza amashuri ese inama agira abangavu ni iyihe ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu ariyete nishimwe
nitwa tuyisenge louise nkimara kumenya ko ntwite kwiheba ntabwo byabura byabayeho gusa nagerageje kwirinda ku buryo hajya habaho ibibazo mu bana bagashaka kwiyahura bagashaka buryo ki bazikuramo ariko nyagerageza kwirinda mfata umwanzuro ku giti cyanjye ndavuga ati nzayibyara ntegereza yuko no mu rugo bamenya yuko nyifite none se ubona ari izihe ngaruka zakugezeho cyangwa amahirwe byakubujije mu buzima uyu munsi uvuga ati iyo mba ntarabyaye biba bimeze gutya na gutya iyo mba ntarabyaye nkiri umwana nagakwiye kuba nanjye narize wenda nkasoza nk'abandi cyangwa nkakora n'ibindi bikorwa umuntu akora atarabyara ubu hari ibikorwa tuba tutemerewe gukora tutwarabyaye wamara kubyara ntibikunde nagerageje kujya nko mu gisirikare biranga kuko nari narabyaye hari n'imbaraga natakaje hari n'umurongo munini navuyeho kubera kubyara igihe kitaragera uyu munsi ni izihe ngamba wafashe kugira ngo uwo mutego waguyemo bitazongera kukubaho ngewe ingamba ya mbere ikomeye nafashe ni ukugerageza kwifata ngewe nzagerageza kwifata ndashaka gusubira ku murongo ufatika ku buryo nzabera abandi bana icyitegererezo kandi mbikoresheje kwifata nkagerageza gukora nkiteza imbere nkikura mu bukene nkirinda n'ibyatuma ngwa mu bishuko niki ufasha abandi bana babyara iwabo aho bo bihebye bumva ko bitakarije icyizere Eh, ikintu mbafasha mbibutsa kandi nkabashishikariza ngo duhurire mu matsinda burya amatsinda ni meza nimo tuganirira byose tukabasha guhumurizanya tukabasha kugirana inama ku bijyanye no kwiteza imbere ku bijyanye no kwirinda ku bijyanye no tugashishikariza n'aba- n'abakiri abana bato babyaye bafite nko mu myaka cumi n'itandatu gusubira ku ishuri kuko ni byiza abana b'abakobwa bakiri munsi yanjye bataragira iyo mpanuka yo kubyara abenshi nabagira inama yo kwirinda ibishuko biri hanze aha ngaha abenshi bashukwa n- n'amafaranga ugasanga umukinnyi cy'ikigabo cyangwa se n'umusore agushukishije amafaranga amandazi ndetse n'utundi tuntu dushuka abana nabashishikariza rero kwiga neza bagakurikira amasomo mu mwanya wo gukurikira abagabo
turamushimiye tuyisenge Louise ku kiganiro kizagiranye na mugenzi wacu Ariette yagarutse kuba yarabuze amahirwe yo kwiga ndetse no kuba ataba umusirikare kuko yabyaye mu ngamba yafashe harimo kwifata agakora akikura mu bukene kugira ngo abere abandi urugero bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye namwe inama tuyisenge Louise agiriye abangavu yo kwirinda ibishuko gukurikira amasomo ndetse no gukora bakigira nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe twandikira ubutumwa binyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe imibare y'abangavu batewe inda minisiteri y'ubuzima yabashije kumenya igaragaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani warangiye akarere ka nyagatare kari ku isonga n'abangavu bagera ku gihumbi kimwe na magana ane mirongo itandatu na batanu batewe inda muri gatsibo ni igihumbi na magana ane na mirongo itanu na babiri gasabo ni igihumbi na mirongo itandatu na bane muri kirehe ni igihumbi na mirongo itanu na batanu naho mu karere ka bugesera ni magana cyenda makumyabiri na batanu mu makuru dukesha ikinyamakuru cyandika mu rwanda umuryango doturwa minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ambasaderi sorina nyirahabimana avuga ko abana baterwa inda ahanini biterwa no kudohoka kw'ababyeyi ku burere bw'abana babo asaba ababyeyi gufatanya kwita ku burere bw'abana babo bakababera intangarugero bagakurana indangagaciro zituma baba inyungu ku muryango wabo n'igihugu muri rusange yagize ati ibibazo bibangamiye umuryango nyarwanda bizarangira umuryango n'abagize umuryango babyitayeho minisiteri y'ubuzima igaragaza ko umubare w'abangavu babyara imburagihe wavuye ku bana ibihumbi cumi na birindwi mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ukagera ku bana ibihumbi cumi n'icyenda magana inani mirongo itatu na babiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nyamara imibare itangwa n'ubushinjacyaha bukuru igaragaza ko kuva muri nyakanga bibiri na cumi na karindwi kugeza muri kamena bibiri na cumi n'umunani bakiriye dosiye ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo icyenda n'esheshatu z'abasambanyije abana mwe muduteze amatwi mwiyumviye ko rumwe mu ruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda harimo no gutanga amakuru y'abasambanya abana n'uko bagahanwa Shuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya wo kumva ibitekerezo muba mwaratugejejeho ku kiganiro cyatambutse ubushize. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza reka muha akanya atugezeho ubutumwa turagaruka mu kanya tugera ku musozo w'iki kiganiro.
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
urakoze nikode kuma ikaze muri sitidiyo rero bakunze b'ikiganiro ejo nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku cyorezo cya ebola aho twareberaga hamwe uruhare rw'u rwanda mu kurinda abanyarwanda kwandura iyo ndwara aha twaribazaga tutese mubona ari iki cyakorwa n'u rwanda ngo rurusheho kwirinda ebola vital uherereye kimironko avuga ko ku bijyanye no gukumira ibura ati u rwanda rwakoze byinshi ati gusa ntihiga uburyo buri gihe uko abantu bahuriye mu ruhame hajya hafatwa iminota yo kuvuga kuri icyo kirori vital uherereye kimironko avuga ko ku bijyanye no gukumira ibura ati u rwanda rwakoze byinshi ati gusa nihigwe uburyo buri gihe uko abantu bahuriye mu ruhame hajya hafatwa iminota yo kuvuga kuri icyo cyorezo ndetse hanamanikwa ibyapa bisobanura ibijyanye n'icyo cyorezo cya ebola bonera uherereye i kayonza mu butumwa bwavuga ko hagakwiriye gushyirwa imbaraga mu kugenzura urujya n'uruza rw'abantu bose mu buryo bw'ikoranabuhanga ikundabayo jean uherereye mu karere ka karongi mu murenge wa murambi avuga ko ashimira cyane gahunda zashyizweho na leta mu kwirinda ebola evode we yagize ati hagakwiriye gutangwa amahugurwa ajyanye no kwirinda ebola ndetse n'uburyo uwayanduye ashobora gufashwa nawe udukurikiye muri aka kanya ushobora kugira uruhare mu kiganiro aho wakwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook whatsapp kuri nimero navuze haruguru ya mtn ndetse na instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu magambo arambuye dukomeza n'ubutumwa bwa none ndiho ku bwayo william uherereye mu karere ka nyamagabe umurenge wa nkomane yagize ati turabakurikiye kandi tunashimira inama mudahwema kuduha ngamije imana izake nawe uherereye mu karere ka nyamagabe wavuga ko abaganga ku mupaka bakongerwa bakajya bapima abinjira n'abasohoka inshuro irenze imwe mu rwego rwo kwirinda ebola claire we mu butumwa bwe aravuga ko hagakwiriye kwigishwa ibijyanye n'icyorezo cya ebola mu mashuri ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi dukomereze kuri uyu twibwiye ufite nimero iherwa na kabiri gatatu kane mu butumwa bwe yavuze ko ebola bayumva mu gihugu cy'abaturanyi gusa ati hadashyizwemo imbaraga no mu rwanda yahagera reka duhinire ubutumwa bwa none kuri ndize uherereye mu murenge wa kagarama aho avuga ko asanga ebola ari indwara benshi badasobanukiwe ati gusa ubukangurambaga buracyakenewe mu buryo bwo kuyirinda bakunze b'ikiganiro ikiganiro ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuheraho ubutaha nikole wasubirana ijambo ugakomeza ikiganiro
turamushimiye cyane uwikeza christella akaba anatugejeje ku musozo w'iki kiganiro mbere y'uko dusoza ariko reka mbanze mbibutse icyo twaganiragaho kuri uyu munsi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku kibazo cy'abangavu baterwa inda bataruzuza imyaka y'ubukure twumvise ibitekerezo by'abaturage aho bamwe bagize bati kuba imibare y'abangavu batwara indi ikomeza kwiyongera biterwa ahanini n'ubukene no kuba ababyeyi batabitaho twumvise tuyisenge Louise ufite imyaka makumyabiri kuri ubu akaba yarabyaye ndetse bikanamugiraho ingaruka zo kuva mu ishuri akaba kuri ubu hari imirimo atakora kubera ko afite umwana yasoje agira inama abangavu yo kwifata bagakora bakiteza imbere bityo ababashuka ntaho bazabona babahera nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho kuri uyu munsi ese ubona uruhare rw'abangavu mu kurwanya inda zitateguwe ari uruhe twandikira ubutumwa ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigena roje naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma reka mbibutse ko ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu masaha nk'aya mwakoze kubana natwe njye nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo naho ubutaha ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya watsapu ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazuwe mwari mwazindukanye kuri mikoro na fatuma rimasi karara yegeranije amajwi y'igice cya mbere cy'ibiganiro byacu tubikibanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banki no mu byanyu tubasigaranye na bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo